bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi zimwe zimwe mu ngingo zikigize urunani rw'amashirahamwe yigenga mu burundi force rwagiriza ubutegetsi bw'ico gihugu guhonyanga ubwigenge bw'amashirahamwe yigenga n'itangazamakuru nimba rero agace kazina muntu k'abarundi ko mu burundi kazoza kwemezwa na bariya nuko bihenze inzira kandi bajya ntiboza kuvuga uburundi bamaze imyaka irenga itatu batari muri bo uyu ni gaston sindimwo ni cegera c'umukuru w'igihugu c'uburundi yamirira kure ivyagirije vyose vya force akavuga yuko amashirahamwe yigenga atari mu gihugu atarakwiye kuvuga ibiriko bibera mu gihugu turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kuja kw'idonido iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira reka mugenzi wacu wa aloyize bigira imana abanza atubwira amakuru agezweho ijya nino ku isi abahingaha b'igisata ca oni kijejwe agateka kazina muntu bavuga ko igihugu ca sudani kibwirizwa kurangiza ubwicanyi hamwe no guhohotera agateka ka muntu ku banyagihugu baco mu gihe coba gikeneye amahoro hamwe n'umutekano birama umufasha w'umunyamabanga mukuru w'ico gisata ca oni kijejwe agateka ka muntu andrew gilmore ashikiriza ko atewe intege n'isinywa ry'amasezerano ku munsi wa gatanu hagati y'urunani ruharanira umwidegembyo hamwe n'ihinduka muri sudani hamwe n'akanama ka gisirikare gasanzwe karongoye igihugu by'imfatakibanza muri iki gihe arashima umuryango umwe bwa afurika hamwe na etiyopiya kuba barafashije mu guhuza izo mpande zibiri ariko avuga ko bizosaba uguhoza ko no gushyira mu ngiro ivyemejwe kugira ayo masezerano arame inyuma ya mezi ahitiye iki gihugu kiri mu migumuko yaranzwemo ubwicanyi inyuma yaho omar al bashire akuriwe ku butegetsi abategetsi ba tunisiya bashikirije jo ku munsi wa kabiri ko barokoye abimukira mirongo irindwi n'umwe igihe ubwato barimwo bwagira bwibire ni nyuma yo kwanduruka buvuye muri libiya bugana mu butaliyano ibyo bikorwa byo gutabara vyabaye ku mugoroba ku munsi wa mbere haciye iminsi ubundi bwato bwari bwafashe iyo nzira nyene yo mw'ibahari mediterane buzamye n'abantu mirongo umunani bari muri bwo umuvugizi w'igisirikare ca tunisiya kigenzura inkengera z'amazi hussein edine jebali yavuze ko abo mirongo irindwi n'umwe bari muri ubwo bwato bose batabawe ubwato butarazama kandi ko gushika ubu ari bazima muri tunisiya nyene abanyagihugu bo muri ico gihugu bagereranywa ku miliyoni zitandatu n'ibice indwi bari mu myiteguro yo kuja mu matora azoshiraho iyindi leta mu mpera z'uyu mwaka ariko bamwe mu bahinga bakurikiranira hafi ivya tunisiya baragabisha ko demokarasi muri ico gihugu co mu buraruko bwa afurika ishobora guhungabanywa n'ibitero vy'iterabwoba bibutsa ibitero bihitiye aho abiyahuzi babiri biturikije ko ibisasu ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatandatu ku murwa mukuru tunisi ahafuye umupolisi umwe hamwe n'abanyagihugu umunani bakomeretse umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu niwo wiyitiriye ivyo bitero hamwe n'ibindi vyakurikiye mu nyuma ubwo bwicanyi buba mu gihe tunisiya iri mu bihe ihurumbirwa n'abamukerarugendo benshi muri iki gihe cici kandi ico gihugu citeguriye ayo matora nyene y'abashinga amateka mu kwezi kw'icumi n'ay'umukuru w'igihugu azokurikira mu kwezi kw'icumi na kumwe leta z'ubumwe za amerika zatangaje ku munsi wa kabiri ko kugurisha ibirwanisho kuri taiwan bifise intumbero yo gutsimbataza umutekano mu karere ko muri aziya ya pasifike kandi ko amerika ataco igiye guhindura n'aho ubushinwa butabinezererewe ubushinwa busaba amerika guhagarika iryo gurisha ry'ibirwanisho inyuma y'aho ubushikiranganji bwa amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwemereye iryo gurisha ry'ibikoresho vya gisirikare ku munsi wa mbere kuri tayiwane bifise agaciro kagereranywa n'imiliyaridi zibiri n'ibice bibiri z'amadolari y'abanyamerika ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika bwatangaje ko iyo ngingo itazohindura uko ibintu vyifashe mu vya gisirikare mu karere Taiwan irimwo ayo masezerano yashavuje igihugu c'Ubushinwa kizirana urunuka na Taiwan umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa Geng Shuange yasavye Amerika kuri wa kabiri guhagarika buno nyene ayo masezerano avuga ko yivanga mu bibazo biraba Ubushinwa kandi ageramira ibwigenge hamwe n'umutekano w'ico gihugu
arakoze aloise bigira imana kuri ayo makuru avugwa ijya nino ku isi adushikirije ndabibutse ko mwumva ijwi rya amerika risame na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku bari mu rwanda muri ko muyumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mutwumve muja kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turi kandi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabaha ikaze urunani rw'amashirahamwe yigenga force mu burundi rwagiriza ubutegetsi bw'ico gihugu buhonyanga ubwigenge bw'amashirahamwe yigenga n'itangazamakuru mu cegeranyo force yashize ahabona ifatiye kw'ihagarikwa ry'ishirahamwe parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo yerekana ko kuva muri bibiri na gatanu impirimbanyi n'amenyeshamakuru amajana bahunze igihugu basugerejwe abandi barafungwa ariko leta yo isigura ko abantu bahunze igihugu badashobora kuvuga kuri bene ivyo bibazo ahubwo vyobazwa abari bari ku rubuga ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Eloje Wirikaneza mu cegeranyo gifite umutwe w'amajambo ugira uti ubutegetsi bw'uburundi bwihaye intumbero yo kuzivya ubwigenge bw'abanyagihugu ihagarikwa rya parseme ryerekanye iyindi ntambwe nshasha bugezeko urunari force rwemeza ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu haje umuzi wa cndfdd abahanira ubwigenge mu bisata bitandukanye batigeze bahabwa agahengwe na gato rugira ruti umuntu atarinze kwigora urutonde ni rurerure cane urazisubugerezwa ubutegetsi bwa cndfdd bwakoreye abo bose bavuga ibihushanye n'ivyo bwo bukeneye kumva kuva mu mwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ehe abatavuga rumwe n'ubutegetsi abashingwamanza abamenyesha amakuru impirimbanyi n'abanywanyi b'amashirahamwe yigenga baharurwa mu majana mu gihe kigufi canke kirekire baratawe muri yompi kubera ivyiyumviro vyabo canke guharanira agateka kazina muntu Fox yandika ko mu gihe amajana mu bagize iyo migwi bariko bahunga igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amaradiyo yigenga ahejeje guturirwa leta yahagaritse arenga cumi mu mashirahamwe yigenga uwo mwaka nyene imbere yo gufuta burundu atandatu umwaka wakurikiye urwo runani rusigura kwihagarikwa ivy'agateganyo ry'ishirahamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike kw'iterambere rirama riri muri iyo ntumbero yo kunumya uwo wese adoma urutoki ku bitagenda neza mu gihugu rwerekana mbere utunenge turi mu nteguro yo guhagarika iryo hamwe aha ibitangwa nk'akarorero ni ukuntu parseme n'abarongozi baryo bagiye kumenyeshwa ingingo bafatiwe ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'icenda mu gihe yasinywe n'umushikiranganji ku itariki ya gatatu uko kwezi nyene ikaba yari imaze guhanahanwa ku mbuga hwaniro indwi zibiri imbere yaho iyo ngingo ku bw'urwo runani irahambaye cyane ari naco gituma abo yerekeye bategerezwa kuyimenyeshwa kare kugira ngo bayungururize bibaye ngombwa canke bishoboka kuri ivyo rusanga atansiguro n'imwe haba ku vyerekeye amategeko n'ibindi hagije yatanzwe muri fox bagira bati mu gihe umushikiranganji avuga ko parseme yakomeje gucafuza ishusho y'igihugu n'indongozi zaco mu ntumbero yo guhungabanya amahoro n'umutekano imigenderanire hagati y'ubushikiranganji arongoye n'iryo shirahamwe yerekana ahubwo igihushane bikabonekera mu rwandiko rw'ubushikiranganji rwemeza ibikorwa vya parseme n'ingene abakozi bakuru bakuru babwo baja mu bikorwa vy'iryo shirahamwe ryatunganya hagati y'isinywa ry'ingingo ryafatiwe n'uko ija ku mbuga hwaniro urunani fawuse rwibutsa ko abategetsi b'uburundi bakunze gutanga icitwazo mu guhana amashirahamwe basigura ko acafuze ishusho y'igihugu n'abatware ariko rusanga ahubwo ayo mashirahamwe akora ico ajejwe arico kurondera ineza y'abanyagihugu hamwe no guharanira no kumenyekanisha ubwigenge n'agateka kabo muri ibi nta na kimwe giharabika ishusho y'igihugu ni kuri urunani fawuse rushimangira mugabo leta isanga aya mashirahamwe na cane cane yarongowe n'abantu bahunze igihugu atariyo yovuga kuri bene ibi bibazo Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabigarutseko mu kiganiro cihariye aherutse guhijwa rya Amerika ibiro vy'i Nairobi ubwa mbere agateka kazina muntu karabira hanze agateka kazina muntu karabira mu gihugu hagati mbega aha mu gihugu hagati abarundi ntibabona yuko agateka kazina muntu kariko karubahirizwa kandi leta ishimitse kugira ngo yubahirize agateka kazina muntu nimba rero agateka kazina muntu k'abarundi ko mu Burundi kazoza kwemezwa n'abariya nuko bihenze inzira kandi bajya ntiboza kuvuga uburundi bamaze imyaka irenga itatu batari muri bwo uno munsi abovuga agateka zina muntu nabari mu burundi nubwo imigenderanire itari isanzwe yifashe neza hagati y'amwe mu mashirahamwe yigenga n'ubutegetsi bwa gitega mu kiringo kitari gito yagiye kunyuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico gihe abayarongoye bahamagariye abanyagihugu mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca perezida nkurunziza bemanga ko gihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya arusha iyo myiyerekano yaburijwemwo co kimwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe mu kwa gatanu uwo mwaka nyene leta yasohoreye imitahe bamwe mu barongoye ayo mashirahamwe yigenga ibagiriza gukorana n'abashatse guhirika ubutegetsi yonge bongera bagereka ko icaha cugumura abanyagihugu mu minsi heze naho hari nabo ubutungane bwafatiye ingingo yo gufata amatungo yabo nubwo atamanza baracirirwa eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika Eloje Wirikaneza arakenuye ishami rya ONU ryita ku mpunzi RCR naryo rivuga ko abantu barenga ibihumbi cumi na batanu bagerageje kwinjira mu Iburaya bajabukiye mu ibahari ya Mediterane muri abo abarenga amajana ane baribiye baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko umunyarwanda Dadi Do Maximo mwicila mu Itali n'umuhanzi w'imyambaro isanzwe yateye akamo agira ati yaba injanya yavugaga mu Burundi ni nk'iyaba ibahari yavuga yobabwira abanyafurika yamize yabikoze akoresheje ubuhanzi bwiwe yabisobanuriye umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana akorera mu biro vy'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza reka twumvirize icyo gihe nakoraga muri mu itangazamakuru rya kuwahuje y'igihugu cya denmark ariko noneho ugasanga impunzi nyinshi duha ama interiviyu baratubwira bati twebwe ikintu twibuka ni uko twarokotse amato ariko iyo tubisobanura muri za imigirasiyo uburyo abantu baruhamaga bapfaga nta muntu n'umwe ubasha kubyumva bumva ko bidashoboka none ninde hari ukuntu wadufasha ko wabisobanura nandika inkuru rero yitwa ifu ndezi kurutoke iyaba inyanja yavugaga mvuga ubuhamya bw'abimukira bagwa mu nyanja n'imibare runaka imibare myinshi igera ku bihumbi hafi cumi na birindwi by'abantu bagiye baruhama bakabura noneho nyuma ndavuga nti niba ashobora kwandika nk'umunyabugeni ushobora no kubikoramo imyambaro isobanura ubwo bubabare bw'inyuma bw'umubiri w'umuntu nuko nahise ntangira nkora kiriya gihangano mbese muri makeya iyo myambaro yawe yagaragazaga icyo nakwita inzira y'umusarabizo mpunzi cyangwa se abimukira banyuramo bagana mu burayi ubuhanzi cyangwa ubugeni ushyira akadomo ku kintu amagambo adashobora gusobanura ubwo rero ni ukwerekana ububabare bw'umubiri w'inyuma umuntu atavuze adatanze ibisobanuro byinshi ikintu cyakwerekana ibyo ibintu umuntu yanyuzemo ariko bigaragariye inyuma yaba se ku myambaro yaba ku migendere yaba inkovu ku mubiri yaba se wenda kuko iyo bavuye no mu nyanja ntabwo barekura ngo bararokotse babashyiraho amapingu kandi ari abantu b'impunzi bafite ibibazo bahunga muri make ni naho ubugeni naho ubugeni butanga ubusobanuro burambuye ubu ngubu abantu baratwumva ariko ntabwo bakubona nta nubwo babona iyo myambaro uko yari imeze watubwira muri makeya uko wayigennye uko wayishushanyije n'uko wambitse abantu bayigaragaje
natangiye ntekereza ni umuntu ugaragara agahinda inyuma cyangwa se ku mubiri umuntu umaze wenda urugero se amezi angahe yishe nko mu gihuru umuntu se wakubiswe ni iki kigaragara inyuma ku mubiri noneho ndavuga mu gihe cyo guhunga umuntu ahunga icyo abona nicyo yambara ntangira no mvuga nti wishe mu migwegwe cyangwa se mu gishanga ibyatsi ushobora kubikoramo ikintu gituma wifubika ni ukuvuga ngo ni imyenda ikozwe mu migwegwe ariko nkarenzaho na za shitingi za hasheri zerekana um, uruhare rw'imiryango mpuzamahanga mu itabara mu gihe cy'ibibazo ibyo ari byo byose yaba se uh, ibiza yaba se intambara yaba se ubwicanyi runaka noneho nyuma nkagenda usi- ukagenda usiga umubiri w'umuntu uh, mu bugeni ibintu bijya gusa n'amaraso cyangwa se byerekana inkovu zishaje cyangwa se kuko abafatwa nk'abafungiwe muri za libiya ba- ba- barazirikwaga bagakubitwa bakambikwa amapingu ahantu amapingu yanyuze rero ntabwo eh, ntabwo ntabwo bigoye kuba wabisobanura hanyuma rero nka- ahandi ngashyiraho eh, ya majire bambara atuma abantu bata- batarohama eh, n'imyenda eh, icitse igi- iriho ibintu by'ibikwasi muri make eh, n'ibindi birebana n'ibi- ibipfuko bi- bipfuka ibisebe ku buryo umuntu wese abona ati uyu muntu koko niba uhuye nawe mu muhanda akiva mu- mu mu- mu rutoki cyangwa akiva mu bihuru cyangwa akiva mu butayu uhita ubona kuko ari umuntu wahuye n'akaga wayimuritse mu bihugu byinshi by'uburayi ndetse wagiye no mu imurika mpuzamahanga ryabereye i paris mu mu bufaransa aho hantu haba hateraniye abantu benshi batandukanye ndetse bamwe barimo ba bandi bafata ibyemezo bishobora kugoboka abantu mbese nyuma y'iryo murika wabonye hari icyahindutse
Aba- ndibuka ko muri sare abantu bararize cyane ba- ubona bata- ba- bafatanya bambaza ati se wabigenje ute byaje gute ndavuga ni nk'umuntu uvuye mu rwanda ntabwo naza muri fashion show yo mu burayi ngo nkore- nkoreshe amakositimu cyangwa se imyenda y'abageni kuko murabikora byiza kandi bi- bi- bi- bihambaye ngewe nazanywe ubutumwa nk'umuntu wanyuze warokotse uh, jenoside mu rwanda umuntu wabonye wabonye uburyo umuntu mu gahinda aba akeneye abantu bamwumva noneho nshyira ku meza ibisobanuro byerekana inzira y'umusaraba bari abantu bacamo kugira ngo abayobozi bari bahari bafate ibyemezo eh, kuko bafite ikintu cyo gutinda mu- mu- muri za negotiations cyangwa se mu biganiro kandi abaturage barimo barapfa abantu bo- barimo barashira bo bakajya mu mu bintu bya diplomasi na politike muri make rero abantu babyakira neza itangazamakuru byakira neza aho nagiye njya hose mu mu bihugu bitandukanye byatanze umusaruro nanjye numva numva muri make nk'umuhanzi nda- ndanezerewe ndatuje uratuje maze hafi imyaka irenga makumyabiri ukora aka kazi ubu ngubu iyo ushubije amaso inyuma ukareba n'aho ugana n'aho u- no mu cyerekezo waganishamo abandi bazagukurikira ndavuga nk'urubyiruko rw'abanyarwanda ubona o, ejo hazaza uzakora iki kugira ngo iryo murika ryawe n'ibyo bikorwa byawe by'ubugeni bikomeze kandi bigere no ku bandi benshi nteganya gukora eh, ikigo cy'ubuhanzi bwibanda cyane ku mahoro n'uburyo abantu bashobora kubana bishobotse umwaka utaha icyo kigo ntigishobora gutangira ariko noneho ikintu numva ntekereza ni uko ngeze mu myaka yo kubyigisha noneho ku- ku- gukoresha ubuhanzi kugira ngo abantu tubane mu mahoro abantu dutange ubutumwa bwiza ubutumwa eh, ubutumwa bwo gutabara ubutumwa bwo kumva abantu mu kaga nkaba numva ko icyo kigo cy'umuco eh, cy'ubuhanzi n'amahoro aricyo kintu numva ubu ngubu nshaka gutangira gukora umwaka utaha dadi do maximo ndagushimiye kuba waje ku ijwi ry'amerika shimirwa mu gushima murakoze cyane urakoze nawe
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara tukibandanirize mu gihugu cy'u rwanda tubabwira iby'abasigaje inyuma n'amateka yo mu karere ka rusizi ni mu burengerazuba bw'ico gihugu batabaza inzego z'ubutegetsi ngo zibakure mu bukene eh, bukabije barimwo mugenzi wacu temistokre mutijima yarabagendeye adutegura ino nkuru abo basigajwe inyuma n'amateka bubakiwe ndetse batuzwa mu murenge wa kamembe aho muri rusizi nubwo baba badahari bose kuko hari ababa bagiye gushakisha imibereho ukigera aho batuye usanganirwa n'ubwinshi bw'abantu ubona ko budahuye n'inzu zihari turabona hano hari inzu imiryango umwe ibiri itatu ine itanu itandatu hano haba imiryango ingahe habamo imiryango cumi n'itatu cumi n'itatu mu miryango mbona itandatu mubamo mute ngo harimo inzu imwe igiye irimo imiryango ibiri ibiri ku mpamvu z'uko nta masambu dufite uwo musore yakuze agashaka umugore abana na se na nyina muri ya nzu agakomeza abyarira mu nzu kwa nyina na se nuko bimeze aha ngaha inzu aba basigaje inyuma n'amateka batuyemo bari bazubakiwe n'umwe mu baterankunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ku bufatanye n'inzego z'ubutegetsi zatanze ibibanza zubakishije imbaho inyuma hejuru zisakaje amabati kuzirebera inyuma ubwabyo ubona ko zenda guhirima uturere kutubona gutya nibyo baba batubikije bakaduhera nuko twibereye ninjiye muri imwe muri zo abayituyemo baranyereka uko bayibanamo umukecuru aryama ni ahangaha ahangaha ndyama ni ibiki mwebwe mwabiko ni ari natse ndi gutwika sasa hari hajemo inoze ni utu twezi twari twajyemo yarageze ngo adutwike nanjye dore aho njyama rero ni hano nanjye niho njyama n'umudamu wawe urabona yuko hariya harabomaguritse njyama ndebana n'umukecuru nta bushobozi kabisa ni ukugera mukanshakira aho mba n'umugore kubana n'umukecuru ntabwo ari byiza
kuba aba basigajwe inyuma n'amateka ntaho guhinga cyangwa se ngo bagire ikindi bakora cyabunganira mu mibereho bavuga ko ariyo ntandaro y'ubukene bukabije barimo abenshi muri aba bakavuga ko batunzwe no gusabiriza utagize icyo aronka we n'abe bakarariraho ni uko nyine twirirwa gutyo ijoro ryagira bakaryama utabonye icyo kurya nta nuko nizima mbayeho nyine ni uko kugenda mbasaba mwebwe abaturage ngewe ikimbeshejeho ari ugusabirira gusa nta kindi imibereho ndiho aha rero bakagira icyo basaba ubutegetsi mbere na mbere ni uko hano buri wese yabona imiturire kuba yaba ari mu nzu atagerekeranye n'abuzukuru n'abakazana icyo cyo cyaba ari icyo cya mbere cyadufasha mbona n'ikindi mu miryango cumi n'itatu iri hano ntawe usumbya undi ariko bafashe imiryango itatu gusa abarijya muri mu cyiciro cya mbere abandi bajya mu cyiciro cya kabiri kandi ntekereza ko twese ntawurengeje undi ubushobozi bibaye byiza rero babashyira nabo muri icyo cyiciro cya mbere kuko twumva ko abari mu cyiciro cya mbere akenshi bafashwa wenda dushobora gufashwa tukabona ubwo bufasha natwe tukagera ku iterambere nk'iry'abandi ku birebana n'imiturire y'aba basigaje inyuma n'amateka n'ubwo aho bubakiwe ari muri metero zitarenga magana atandatu uvuye ku biro by'umurenge inzego z'ubutegetsi zivuga ko zitoroherwa no kumenya uko imiryango mishya igenda ivuka kuko abo bashakana mu buryo bunyuranyije n'amategeko bubakirwa bari iyo miryango itandatu ahubwo igenda yiyongera babyariramo abashakiramo rimwe na rimwe iyo byanabaye mu buryo bunyuranyije n'amategeko ugasanga ntabwo bihise bigaragara ahubwo bikazigaragara ari uko ubona ko umuryango watubutse ko kutagikorerwa muri ya nzu aho rero niho nk'ubuyobozi twavuga ko tugiye gukurikirana turebe icyo bafashwa bakaba babasha gutandukanywa uwo ni madame kankindi leonsi umuyobozi w'akarere ka rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu abajijwe niba mu bijyanye n'imibereho aba baturage batahabwa ubufasha bwihariye hakurikijwe imimerere barimo uyu muyobozi yadusubije muri aya magambo bariya ni nk'abandi banyarwanda dufite porogaramu ya humani sekiriti ibibazo byabo rero bikemurwa muri iyo porogaramu cya mbere hari izo za viyupi abashoboye gukora bashakirwamo akazi abadashoboye gukora nabwo wenda ku mpamvu z'uko ntacyo bafite bakora bararwaye se barashaje se abo ngabo n'ubundi bafashwa nk'abandi banyarwanda kugira ngo babone imibereho mu karere ka rusizi hose habarurwa imiryango yaba basigaje inyuma n'amateka irenga magana cyenda ariko yose isangiye iki kibazo cy'imibereho mibi iterwa n'ubukene bukabije icyo kibazo kandi atari no muri rusizi honyine kimaze imyaka itari mike kivugwa mu rwanda ndetse komisiyo idasanzwe ya sena yashyiriweho kukigaho iheruka gushyira ahagaragara raporo yayo mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani mu byiyo yatanze nk'inama kuri guverinoma harimo no kuba bo bashyirirwaho gahunda zihariye zigamije kubazamura nk'uko byagiye bikorwa ku bindi byiciro by'abanyarwanda byagaragaraga ko byasigaye inyuma kandi bikaba byaratanze umusaruro temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kanya isase ni ikiganiro c'amagara y'abantu uno munsi muri uno mwanya wahariwe ingene tubungabunga amagara yacu n'ay'abacu turagaruka ku buryo bushasha bwo gupima virusi itera sida mu gihugu cy'u rwanda hakamenyekana igihe uwanduye amaranye uwo mugera ubwo buryo bushobora kwerekana nimba umuntu ayimaranye munsi y'umwaka canke ikiringo kirenga umwaka mugenzi wacu asumta kabuye reka abitubwire na muganga bari kumwe ubu buryo bushya bwo gupima virusi itera sida hakamenyekana igihe uwanduye ayimaranye bugaragara mu bice bibiri ubu buryo bugaragaza niba uwanduye virusi itera sida yimaranye imyaka myinshi cyangwa yimaranye munsi y'amezi cumi n'abiri dr mugwaneza placide umukozi mu kigo cy'ubuzima rbc ushinzwe ishami ryo kurwanya sida avuga ko ubu buryo bushya buzabafasha kumenya abafite ubwandu bwa sida bushyashya maze hakarebwa uko aba bantu bakwigishwa ntibakomeze kwanduza abakiri bazima icyo bimaze rero ni ukuvuga ngo ubundi ubundi umuntu ucyandura virusi itera sida niba ariko nabivuga mu mezi nk'ayo cumi n'abiri afite ibyago byinshi byo kuba yakwirakwiza virusi itera sida icyo gahunda y'igihugu rero ishyiramo imbaraga ni ukuboha ubukangurambaga bwisumbuye kugira ngo bafate imiti neza ku gihe kugira ngo bagabanye byihutirwa ingano ya virusi itera sida mu maraso yabo hari uko muri laboratwari babipima ni ukuvuga ngo hari ibigero bavuga ngo virusi itera sida ntikigaragara mu maraso y'umuntu ni ukuvuga ngo bareba ingano ya virusi itera sida muri miriritiro y'amaraso hari ahantu bigerera ku bantu bafata imiti ugasanga ya ngano yageze kuri cya kigero imashini zo muri laboratwari zitayibona ariko bitavuze ko umuntu yakize noneho wa wundi ucyandura usanga afite amamiliyoni n'amamiliyoni ya virusi muri miriritiro imwe y'amaraso ibyo rero ni kimwe kitwereka ko wa muntu afite ibyago byinshi byo kwanduza uwo bakorana imibonano mpuzabitsina kugeza ubu iyi gahunda imaze kugezwa mu bigo nderabuzima byo mu mujyi wa kigali bimwe na bimwe hakaba hari umugambi wo kubigeza no mu bigo nderabuzima byose byo mu rwanda iyi gahunda igiye kumara amezi atandatu itangijwe ku mavuriro amwe n'amwe yo mu gihugu dr mugwaneza prasidia ushinzwe ishami rishinzwe kurwanya sida muri rbc yemeza ko imaze gutanga umusaruro icyo byamaze rero ni uko ubukangurambaga cyangwa ibiganiro abajyanama b'ubuzima baba bari kwa muganga baha abo basanze bafite icyo cyiciro cya virusi itera sida bibafasha mu myitwarire yabo no kumva ko bafite inshingano koko yo gufata imiti neza kugira ngo babe bagabanya umubare wa virusi itera sida iyo bafashe imiti neza bigabanuka nyuma y'igihe kirekire ubundi mu mezi atandatu akurikiyeho usanga umubare wa virusi itera sida waragabanutse mu maraso y'umuntu uburyo bwo gupima buzafasha kumenya gushyiraho ingamba zifatika kugira ngo koko ba bantu bari kwandura bundi bushyashya umuntu abafashe kugira ngo abakurikiye barimo bafite bafite uko basa cyangwa bafite icyo bahuriyeho tube twabafasha kutandura virusi itera sida gahunda yo gupima virusi itera sida uwanduye akamenya igihe ayimaranye ije yunganira izindi gahunda nyinshi zashyizweho mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo cya sida mu banyarwanda kugeza ubu umuntu wese upimwe agasanga yaranduye virusi itera sida ahita atangizwa imiti hatabanje gutegereza ko abasirikare b'umubiri we babanza kugabanuka mu minsi ishize kandi leta y'u rwanda yasohoye uburyo bufasha umuntu kwipima ko afite virusi itera sida cyangwa ntayo afite yipimye ubwe ubu buryo bukoreshwa umuntu yifashishije amatembabuzi yo mu kanwa hashyizweho agakoresho ushaka gupima ubwe agura muri farumasi ubu zamaze kugera kuri cumi n'icyenda mu gihugu hose zicuruza utu dukoresho ndetse no hirya no hino mu bigo nderabuzima hari aho ubu buryo bwagejejwe leta ivuga ko ubu buryo bwose bugenda buza bwaje kunganira abanyarwanda guhangana n'ikibazo cya virusi itera sida batabanje kujya gushakisha serivisi kure y'aho batuye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali asumta kabuye arakenuye turongera tuze kubigaruka ko mu kiganiro muri isanga c'igihe c'isaha cumi gushika igihe c'isaha cumi n'imwe ku masaha yo mu burundi no mu rwanda ino ngaho duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yakoze Fasil Gebeho yegeranije amajwi yacu na Eugenie aho bari kumwe muhinga bw'ivyuma tudasize inyuma amenyesha amakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo kino kiganiro mushobore kugikurikirana je nari ndakiremesheje na Lidiane nahazwe turongera igihe c'isaha cumi mu kiganiro muri isanga mugire ibihe vyiza n'ijwi rya Amerika
toi t'es sans gêne, sans sommation t'envoie dans le coma. Et